murumva radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri
twebwe tubwirizwa kumwibuka kubera turazishamariye igihugu igihugu cyose cy'u Burundi hanyuma tukavuga duti iragi yaturaze ni iragi ribwirizwa kuranga igihugu n'abenegihugu ubwo ni bwana Guillaume harushimana uyoboye ishyirahamwe gumamwo ry'abakunzi n'abagendanye na nyakwigendera generale adolphe nshimirimana mu gihe cyo kwibuka imyaka ibiri ishize yishwe mu burundi iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo iyerekeye uruhare rw'umupira w'amaguru mu kugarura amahoro hagati y'urubyiruko rw'abarundi rutuye mu nkambi ya rusenda n'abatuye ah, iruhande rwa- rw'iyo nkambi b'abakongomani turaza kuzigarukaho ku buryo burambuye mu kanya mugume ku maradiyo yanyu muri ibi biganiro byibanda ku burundi abakunzi ba nyakwigendera generali adolphe nshimirimana wahoze hayobora iperereza mu burundi basaba leta gushinga ku murwa mukuru bujumbura urwibutso rwa mugenerwa kuri uyu wa kabiri nibwo habaye imihango yo kwibuka imyaka ibiri ishize yishwe umunyamakuru w'ijwi rya amerika eroge wirikaneza adufite inkuru irambuye nk'igihe cy'isaha imwe z'agatondo ari minota mirongo ine niho abakunzi ba nyakwigendera general adolphe nshimirimana bahurira kuri gare du nord muri zone kamenge mu buraruko bwa bujumbura mu kibanza yiciwemwo ayo masaha nyene haraheze imyaka ibiri bari bambaye udupira umuntu ashobora gusoma ko amajambo avuga ngo turimwo iragiwa dusigiye tuzorigendera canke intwari itazibagirana Guillaume Harushimana arongoye ishyirahamwe gumamwo ry'abakunzi n'abagendanye n'umuhisi yabwiye ijwi rya Amerika ko baje kwibuka iragiye abasigiye twebwe tubwirizwa kumwibuka kubera turazishamariye igihugu igihugu cyose cy'u Burundi hanyuma tukavuga duti iragi yaturaze ni iragi ribwirizwa kuranga igihugu n'abenegihugu hanyuma rero tukavuga duti twebwe naho bamugandaguye ntidushobora kumwibagira kandi ntituzopfa tumwibagiye na cyane cyane duhereye ngaha muri eh, zone ya Kamenge ni umuntu yamye ahagarariye umutekano yakoze rwose mu kugarukana demokarasi mu gihugu mu bari bahari harimo n'abageze mu zabukuru nka marita butoyi w'imyaka mirongo irindwi amosozi agenderanira mu maso yatubwiye ko ibyiza yamukoreye ari byo byamukweze yo yaramfitiye akamaro kenshi rwose kenshi yarampaye n'ifirigo nkanyishamo amazi arampa n'ibomba mvomeshamo hari hepfo n'ingubu ngoma ndayikoresha n'ukuri yemwe abagite bagira ngo ade turuwate ngo bayinyake nje ndabwe de ndoshaka kubitwarira kuko yaca umugani mu kirundi ngo uhawe n'umwami atekera abagabo babona usa n'ufite agahinda rero muri iyi minsi mbisaga ntacyo imana yavuze nturire nturire ahantu byinshi byo kuri we nanjye twaratuyaga byinshi rwose benshi mbere n'umugore watahatse bakatamurasa kwa mungu abivuga umuhisi si butoyi gusa na stefani ndereyimana batazirashirira niko kuko mbe n'ako kazina k'ubuhizi yagakuye kuri we twarakorana kure igihugu ahamana izina ry'ubuhizi bampaye niwe yari yararinyise kubera yarakunda kumu- umuntu amubwira ukuri hama rero jewe twaravugana ukuri kose kubaho aho ngeze uyu munsi inzu mbamwo uruhande runini niwe yagize inguvu kandi gushika uyu munsi n'akazi ndimwo niwe yakansabiye kubera nari meze nabi cyane hagiye umuntu agora asubira inyuma nari umupfakazi naramukunda cyane yari umugabo w'abagabo jewe rero igituma ndi ngaha yarakunda kumbarira ngo nkunde igihugu yaravuga ati ujye urasengera igihugu wongere ugikorere kandi ugikunde jewe rero yaramfashije ntambara we yapfuye yandihiye amazi ubu mu rupangu iwanje hari amazi kubera we abandi nabo nk'uyu mugabo babona ko ibyiza nyakwigendera yakoze bikwiye kugira ngo yubakirwe icibutso nyakwigendera umuhisi intwari imfura mu bahizi liyetena general adolphe shimirimana ni uko dusaba leta yuko imugira incungu incungu nka kurya ngo gasore ari incungu y'ukwikuki ndadaye ari incungu ya demokarasi dushaka rero na liyetena general adolphe shimirimana nawe nyene abe incungu Uno- ku uno munsi itariki zibiri myandagaro yuko iyi tariki iba ekonje hama liyetena general adolphe akibukwa ku byiza yakoreye igihugu n'ingene yitangiye igihugu tugasaba yuko mu gisagara ca bujumbura hagati mu gisagara ca bujumbura habaho monima icibutso ca lieutenant general Adolphe Shimirimana n'abuzuku n'abuzukuruza bacu bazokure bamenya lieutenant general Adolphe Shimirimana ico yamariye igihugu nk'uko twebwe tutabonye ngo gasore ko tuzi ico yamariye igihugu umupfasoni ndere imana asanga abishe adolphe nshimira imana ari abansi b'igihugu n'abansi ba demokarasi n'abanki igihugu nta gihugu bakunda kuko iyo baba baragikunda nta muntu ari kwica generali adolphe jewe navuga ngo imana ibabarire kuko bakoze ico batazi bapfakaje igihugu bapfakaza twebwe abapfakazi yafasha kuko nta muntu yapfakariye ku rugamba n'umwe canke umudemubirize atapfakaye kuko niwe yekevye abagore baba bapfakariye ku rugamba yaradufasha cane nta muntu n'umwe yidoga yaraduha imitahe harushimana anavuga ko yizeye ko ubutungane buzokora akazi kabwo ku butungane bitwobyinjiramo rwose kuko inzego ziratandukanye abajeje ubutungane barazi icyo bariko barakora kandi bazobikora abasirikare batatu n'abapolisi bane nibo bafunzwe bagirizwa urupfu rwa general adolphe nshimirimana ubwa kera bari umunani mugenzi wabo w'umupolisi yishwe mu mpera z'umwaka uheze igipolisi kikaba cemeje ko yashaka gutoroka inyuma yo kwica uwari amucunze batatu muri abo bafunzwe n'ibisongerezi urubanza rwabo rwaradindiye haheze amezi umunani sentare nkuru ikibukira komine ntangwa ku mugwa mukuru bujumbura baburanishirizwamwo yasabye umwanya wo kugira ayandi matohoza inyuma yaho umushikirizamanza wa repubulika buriya amasura umuhisi adolphe nshimirimana yarigeze gutwara iperereza ry'u burundi amwe mu mashyirahamwe yigenga mu burundi na mpuzamakungu yasohoye akatari gake ivyegeranyo bimwagiriza guhohotera abatavuga rumwe n'ubutegetsi ikindi ayo mashyirahamwe yamwagirije ni uguhibigwanisha imbonerakure abakunzi biwe basigura ko abandika ayo maraporo y'abashaka gucafuza ishusho yiwe no kuryanisha abarundi burundi eroje uri kaneza bujumbura ijwi rya amerika eroje urakoze kuri iyi nkuru tuve mu ntara ya bujumbura tujye mu ntara ya gitega aho umukenyezi w'imyaka mirongo itanu n'ibiri yari yishwe n'abavandimwe be babiri bamushinja amarozi ni muri komine n'intara ya gitega umutumba wa bwoga umunyamakuru w'ijwi rya amerika fidel antoine nsabimana adufitiye iyi nkuru uwo mukenyezi rero yishwe yaba ku mutumba wa bwoga agacimbiri k'amabuye yamenyekanye ku izina rya ntaho bari kwirina yapfuye ku mugoroba w'uno wa kabiri akubiswe n'abandi bakenyezi babiri ico yazize nuko yaraje gutabara umukobwa wiwe yariko akubitwa n'abo bakenyezi itanga ishaka yarine umukobwa wa nyakwigendera ari nawe yabanje gukubitwa n'abo bakenyezi bavuye bagandagura nyina wiwe aratubwira uko vyagenze nari ngiye muri korale barantegera bantegereye ngo barege tugira duheze je nawe baca barafata harya nyene ngiye nyene atana kimwe niteguriye zarumva umugere wo mu mugongo carafata carampindukiza ampa ivi ryo munsi y'umukondo mama acaraza mama je yaciye areka jewe arajako arakubita mama acaramufata caramusutamika kurya baboshe umusuma caramufata ama amaboko arazingira ino mu mugongo kumwe baboha umusuma inkokora zifatanye camuta mu kintu c'ikimanga cagwiraka aha ku ruhanga nawe mama izosi yamaze kugorora kudaha yamaze guheza kuvomisa nakize gushika ngaho kwibarabara aca bantere kupfuna ngo yamaze gupfa bamufashe nk'umusuma bamubohera amaboko imugongo barakubita ivi bakubita ino mu mugongo bakubita no munsi w'umukondo ndayizeye mediatrice umukuru w'umutumba wa bwoga aremeza ayo makuru twe twahashitse dusanga uwo mumama yari yitabye imana yitwa ntaho bari kwirina yamaze gupfa yamaze gupfa twe twaragize amatohoza baca batubwira ati uwo mwana wiwe w'umukobwa yarasanzwe ariko araduga agiye kuririmba hamacahura n'abo bandi bakobwa ku bintu by'isako zijanye n'abakobwa ngo bamwagiriza ngo iwabo ngo barabarodi ngo ngo nabarodi ngo ntiboshora kuja ku ngo ngo yavuze yuko atamukobwa azoja ku mugabo ngo atara ataragenda hama rero barakira nyamukobwa baramukubita arababara cane nyina we avuye muhira yumvise induru agiye gutabara baca basimbira kuri uwo nyina we baca baramukubita aca arahwera ico twakoze abajejwe umutekano baciye bahashika hama barabatora barabajana mu gasho n'ubu bari mu gasho umwe ngene yaragerageje kudusiga mugabo baragerageje kurondera baramufata uwo mukenyezi nyakwigendera yarasanzwe abanye gute n'abantu yari umukenyezi abanye neza n'abantu nta muntu yamuvuga nabi kandi ntawe yavuga nabi yari umuntu atekereza w'umupfakazi yari yibereho neza mu bantu ndayizeye mediatrice arafite icyo asaba abatwagwa biwe akajambo k'ihumure notanga ni uko abantu bafatana mu nda kuko cabaye nk'igitero co kugwana paragisida nta ntumbero bifatiye ku nsaku nta bintu binini bari basanzwe bafitaniye bijanye n'ubwicanyi co nosaba nasaba yuko nk'abo baba bafitaniye amatati bo kwitura intwaro bakadushikira twege turongoye imitumba bakatubwira ingorane bafitaniye tukazitorera umuti atamaraso araseseka muri komisariya y'igipolisi mu ntara ya gitega amenyesha ko abo bakenyezi bagiriza urwo rupfu bamaze gushika mu minwe y'inyamiramabi kugira ngo dosiye ibandanye mushikiriza amanza baheze bashengezwa imbere ya sentare igitega fideli Antoine Sabimana ijwi rya Amerika urakoze fideli d'antoine kuri iyi nkuru tuve igitega tujye noneho muri congo umupira w'amaguru wagize uruhare runini mu kubaka amahoro ndetse no kurwanya amakimbirane hashingiye ku ivanguramoko hagati y'urubyiruko rw'abarundi rutuye mu nkambi ya rusenda n'abaturage b'abakongomani baba hanze iyo nkambi iri mu ntara rero ya kivu y'amajyepfo muri congo ibi bikaba bigaragazwa n'imikino ya gicuti igenda ibahuza ihuza urwo rubyiruko rw'abakongomani n'abarundi bari mu nkambi inkuru irambuye muragezwaho n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo uri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu gihe hirya no hino muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abanyeshuri bari mu biruhuko abenshi muri abo banyeshuri biganjemo urubyiruko barushaho kwitabira imikino y'umupira w'amaguru mu rwego rwo kwidagadura ndetse no kurushaho kongera ubumenyi n'ubusabane binyuze muri iyi siporo bigirimana musa umutoza w'amakipe yo mu nkambi yo mu rusenda iherereye mu ntara ya kivu y'amajyepfo muri segiteri ya tanganyika mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya amerika yatangaje ko iyi siporo y'umupira w'amaguru yagize uruhare runini mu kwimakaza amahoro no kurandura umuzi w'amacakubiri hagati y'urubyiruko rw'abarundi n'urw'abakongomani baba hanze y'inkambi iyi mikino irazana amahoro kuko urabona irakinamwo abarefije igakinamwo abaotokutoni mu gihe tuba tuko turakina umwe wese aridondora n'ubundi akamubwira ati jewe mbaye mu ikambi undi ati nanjye mbaye aha hanze y'ikambi nibo batwakiye cyo gituma tugerageza kugira ama approche kugira tugume tubonana tugume tuganira bitagenda neza kugira tubishire ku murongo ni biki cyane muganira bitagenda neza ubona bishobora kuba bigenda bikosoka impamvu urabona impamvu ntizibura aho abantu bari niho ibintu biguma bicangacangana nicyo gituma abantu biyaranja koroganiza utuntu dushobora gutuma abantu baguma bahura kugira baganire bijya bitaba biriko biragenda neza oh nimuje mu mirima yiwacu abandi namwe ntimuduge mu ikambi kugira turabe ko dushobora kugira sensibilisation twatakina umupira abantu kugira tubumvishe ko abantu ari umwe baba abari hanze y'ikambi n'abari mu ikambi bose babwirizwa kuba ikintu kimwe ubu ikibazwe kugerwaho nuko jewe fise imace ashobora kuja kurondera hanze y'ikambi umuntu hanze y'ikambi asanzwe azi gukina neza fise imace akaza kumfasha imace yiwanje nkuko nawe afise imace aza kundondera akansaba abakinyi nanje nkamuhereza abakinyi kubera bwa bucuti twunze tubicishije mu gukina umupira mu rwego rwo kurushaho kunoza imigenderanire myiza rumwe mu rubyiruko rw'impunzi z'abarundi ruba mu nkambi yo mu rusenda rubarizwa mu makipe y'umupira w'amaguru ruvuga ko rwishakamo ubushobozi bwo kwakira no gucumbikira urubyiruko rw'abakongomani iyo hari imikino ya gishuti yabahuje iyo baje nko gukina nko mu nkambi turashobora kuorganiza tugafata kiriya mukinnyi arashobora gutanga nk'ikigozi kimwe cyangwa ikigozi cy'ibiharage natwe turamutse tugenda nk'ari iwabo baratuzimana neza bakatugaburira hama tugakina umupira umupira uheze tugahana ferupureye tugashaka dutaha muza mujya gukina he muvuye mu nkambi ya rusenda mbo turashobora kuva ngaha tukagenda mu mboko tukagenda ahantu bita igweba ahantu bita isanza mbo n'ahantu hariya imurenge ni aho hantu tumaje kugera ibaraka ntituragerayo theodore mufano ukorera ishyirahamwe rya svh solidarite volontaire pour l'humanité babinyujije mu mushinga wo kwimakaza umuco w'amahoro hagati y'impunzi n'abaturage bo mu rusenda asanga mu ntego bihaye yo kurwanya ivangura no kwemera guturana hamwe hagati y'impunzi n'abaturage b'abakongomani bigenda bigegwaho ku buryo bushimishije binyuze mu mahugurwa bagenda batanga mu nzego zitandukanye ihuriro ry'abasifuzi b'umupira w'amaguru bo mu nkambi yo mu rusenda risaba amashyirahamwe akorera muri iyi nkambi ko yakomeza kubashigikira kuko hari byinshi uru rubyiruko rw'amoko abiri atandukanye rugenda rwungurana mu bisanzwe nsanzwe ndi arubitire wo mu nkambi twifuze yuko uyu mugambi woshika kure kumbure byotugirira neza kubera ko niho twoyumva ukuntu twoyumvanamo n'aba bavandimwe baha mu bakongomani kumbure tukakahakurira n'utundi tuntu tutari tuzi ngo tujanye n'iki mutari muzi cyane mu bakongomani mutangiye kumenya binyuze mu mikino
nk'ibintu bimwe bimwe bashobora kubyigira kuri twebwe cyangwa bo bashobora kwigira kuri twebwe ntitwari tuzi inforomasiyo yabo nabo aho igera muga twebwe turi ko turaraba ukuntu bimeze turabona yuko umenga twebwe ntitwumenga vrema twari tubizi kubera nitwe turi ko turiyegereza abo bakongomani ukuntu twokorana ko tugenda tubigisha
hanyuma mwe niki muri kwigira ku bakongomani kuri mubigiraho mwebwe urukundo urukundo turi ko turabigiraho urukundo kubera urabona ko baguma bagira amamashya amikare kugira ngo dukundane twebwe kuri twebwe icyo onye kabisa turacyemera kubera turabona ko ari abantu bafise urukundo vraiment.
tumenyeshe ko usibye imikino y'umupira w'amaguru inyuzwamo ubutumwa bwo gutanga amahoro mu baturage b'abakongomani n'impunzi z'abarundi hari n'amatsinda y'abaririmbyi n'ababyinnyi ndetse n'abakinnyi b'amakinamico bajya bifashishwa mu kwimakaza umuco w'amahoro binyuze mu bihangano byabo vedaste ngabo ku bw'ijwi ry'amerika mu rusenda wo mu ntara kivu y'amajyepfo
Vedaste ndagushimiye cyane kuri iyi nkuru nshuti rero z'ijwi ry'Amerika turacyari kumwe uyu noneho ni umwanya w'ikiganiro ntorere kazoza
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
ikaze ni rwanyu bakunzi b'ikiyago ca politike ntorere kazoza jerome niyonzimanda kiremesheje ndabipfurize amahoro iwanyu uno munsi mu kiyago ca politike ntorere kazoza ca studio ijambo gisamiranira ku ijwi rya amerika tugiye kugaruka ku ruhara rw'urwaruka mu gutsimbataza umutekano aho rubaye rekamo ijambo mugenzanye runuge liliane aganira n'abatumire bane uruhara rw'urwaruka mu kubungabunga umutekano mu kibano nivyo tuza kuganira uyu munsi muri studio rero turi kumwe n'abatu abatumire bane hari umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye ndabaramutse ndanabifuriza ikaze mu kiganiro ndabaramukije namwe ndaramukije kandi n'abagiye kumviriza kino kiganiro bose turi kumwe kandi n'urwaruka rwaje ruva mu migambwe itandukanye aho twavuga nka nansi ninete mutoni yaserukiye umugambwe cnddfdd mu muhari w'imbonerakure ndakwifuriza ikaze nawe nansi ndanabaramutsa mu kiganiro murakoze ndabaramukije nanjye ndaramukije n'abariko barakurikirana kino kiganiro ubundi turi kumwe ni naho umuremyi deogratias yaserukiye mizero y'abarundi na mwebwe ikaze mu kiganiro ndanabaramutsa naje ndabaramukije nongera ndabakingurika ko mwantumiye
turi kumwe kandi na gatete placide yaserukiye emerse runenzangemero placide na mwebwe ndabaramutse ndanabifuriza ikaze mu kiganiro ndabaramukije ndabakengurukiye no kuri ubu butumire mwaduha ikibazo ca mbere ndagitumbiriza ku muvugizi w'igipolisi muri rusange rero uruhara rw'urwaruka rwategerezwa kuba uruhe mu gucungera umutekano Eh, murakoze uruhara rw'urwaruka mu gucungera umutekano ni nk'uruhara rw'abanyagihugu bose eh, muri ya nyabune Eh, hariho ibigizwe n'abajejwe intwaro eh, abajejwe umutekano eh, ubutungane hamwe n'abanyagihugu urwaruka rero rukaba igice kimwe mu bivyo bigize abanyagihugu rero eh, amategeko arekurira abanyagihugu eh, nk'inkingi imwe muri muri iyo nyabune eh, gute- guterera kugira ngo babungabunge bafashe mu kubungabunga umutekano wabo ukungene rero umutekano usanzwe ubungabungwa eh, mu bisanzwe hariho eh, ibikorwa vy'ubuhinga bikorwa mu kubungabunga umutekano eh, hakaba rero n'ibikorwa bitari vy'ubuhinga Eh, ibikorwa by'ubuhinga bikorwa n'abahinga ari aba- ari bo bajejwe umutekano nk'uko ibwirizwa shingiro ribivuga eh, abo nabo naba- ni urwego rw'igipolisi ni urwego rw'igisirikare hamwe n'urwego rw'igendereza abo nibo bakora ibikorwa by'ubuhinga bijyanye no gucungera umutekano hariho rero ibikorwa by'ubuhinga ni ukuvuga iki ibikorwa by'ubuhinga ni nk'ibi ibi byo gukora gukizura eh, nk'ibintu byo kuja gufata abantu nk'ibi bintu byo kuja kugwana umwansi yateye igihugu eh, nivyo twakwita ibikorwa by'ubuhinga ni ukuvuga biba bisaba ubuhinga u- izo nzego ziba zarigishijwe Eh, hanyuma hariho ibindi bikorwa bitari ivyo ubuhinga ari navyo abo bandi baheza bagafashamwo ahanini ni nk'ibi vyo ku- kurondera amakuru ajanye n'ico cose canke n'uwo wese ah, ashobora guhungabanya umutekano hanyuma bagaheza bagaca bashikirira izo nzego hakiri kare hanyuma nazo zigaca ziraba ko koko ivyo ba- zibwiwe ari vyo ka- hanyuma zigaca ziraba ingingo zikwiye gufatwa ivyo o- urwaruka mu butandukane bwarwo rurabikora mu gihugu cose ruhurikiye muri ya makomite yamaho ajejwe umutekano mu gipolisi turashima kumwe dukorana gushika uno munsi n'ugwaruka ni navyo bituma umutekano uno munsi wifashe neza mu gihugu cose Mhm, murashima mbega ntavyo munegura vyo Em, gushika ubu ntaco tunegura Mhm.
Eh, Eh, nansi nk'urwaruka ruri mu mbonerakure ugira uti mweho urwo ruhara murubona gute gwifashe gute yabishikirije neza cyane aho eh, yerekanye eh, uruhara n'ibyo rwaruka mbere rusabwa eh, kugira ngo ruterere agacumu kago mu mu kubungabunga umutekano mu gihugu Eh, nk'urwaruka rero rw'imbonerakure eh, tubanje kuvuga mbere nk'urwaruka eh, mu gihugu cy'u Burundi nitwe tugize eh, umuce munini eh, w'abenegihugu bari mu gihugu bisigura ko rero urwaruka eh, rufashe minenegwe ico kibazo c'umutekano vyotera ikibazo aho rero bikaba ari vyiza mwumvise ko n'inzego z'umutekano zishima ingene urwaruka rufasha eh, gutanga amakuru rugakorana neza n'inzego zibijejwe z'abahinga Eh, twe rero nk'urwaruka rw'imbonerakure eh, turakurikiza ayo mategeko duhabwa n'umugambwe wacu tugakurikiza amategeko y'igihugu hanyuma tukisunga cyane cyane eh, ayo mategeko yose igihugu kiriko kirashira mu ngiro kubera programme twari igihugu ntiyatowe y'umugambi CNDD-FDD urumva turinda gufata iya mbere kugira ngo tuyishire mu ngiro turashigikira rero cyane ibikorwa bijanye n'umutekano kandi eh, mu gihugu cose kubera murazi ko nimba urwaruka rugize umuce munini eh, wabene igihugu baba mu Burundi ugaruka kwimbonera kurumva birumvikana ko ari rwo rwinshi kubera eh, ni umugambwe watsinze amatora ni umugambwe uri mu- umugambwe uri mu gihugu cose bisigura ko rero twebwe ni ukuri turashigikira cane kandi turashira ku muzirikanye yuko umutekano w'igihugu ari rwacu kubera baratwigisha cane gukunda igihugu kandi igihugu rero kitagira umutekano mumva ko kidashobora gutera imbere urumva rero nico gituma dushira imbere cane eh, kubungabunga umutekano kuwushigikira kuwushikiza ibikorwa no gutanga amakuru ku nkozi z'ikibi zose aho tuzibonye kugira ngo abo bahinga bashire mu ngiro ivyo bize kugira igihugu kigume kiri mu mahoro n'umutekano twibandanirize n'aya migambi yacu y'iterambere deogratias namwe mugira muti uruhara mubona gwifashe gute gugwaruka mu gucungira umutekano mu kibano aho ruba rubaye Go, murakoze kuri ico kibazo mubajije Eh, nagomba menyesha bwa mbere na mbere ko eh, ntisinde umuhinga mu bijanye n'ibyo gucungira umutekano ariko hariho bimwe na bimwe usanga amaso yereka umuntu uwo ari we wese atari impumyi Eh, mu bisanzwe umurundi uwo ari we wese arafise uruhara eh, mu gikorwa kijanye no gucungira umutekano yaba ugwaruka yaba umuhumure yaba umusore yaba umu- inkumi yaba umushingantahe canke umukenyezi ndetse n'umunyamahanga wo mu kino gihugu arafise uruhara rwo gucungira umutekano ariko eh, nk'uko ibwirizwa shingiro ribivuga mu bisanzwe inzego za leta nizo zifata iya mbere mu gikoko kijanye eh, no gucungira umutekano Eh, ku bijanye eh, eh, n'uruhara canke eh, eh, sinzi ko nobivuga eh, ubu aho tugwaruka rugarukiriza mu bisanzwe eh, ntahariho ndetse n'aho gutangurira bira- biranagoye ariko eh, nk'uko umuvugizi w'igipolisi yabivuze hariho ibikorwa bikorwa n'abo bavyigiye n'izo nzego zibihemberwa inzego z'igipolisi kumbure rimwe na rimwe ugasanga n'inzego z'igisirikare zirafashije Eh, ugasanga rero eh, nk'ivyo vyo gukizura nk'ivyo vyo kuja gufata ah, abantu baba bakozi bibi bijya vyo kuja gusaka mu bisanzwe ico n'igikorwa ugwaruka canke umurundi wari wese w'umusivile ata- nukuvuga atavyigiye atabwirizwa gukora ubwo rero mubivuze hariho eh, urwaruka rumwe na rumwe usanga kwivanga muri ivyo bikorwa ivyo navyo biraheza bigahungabanya amahoro n'umutekano w'abanyagihugu ntawe reka kubivuga ni ukuri eh, ababijejwe barakwiye ku- kuraba bakosore eh, naka akora ibyo abwiza gukora naka akora ibyo abwiza gukora kumbure hari ibyo usanga dushobora kugira iki guhuriza hamwe ibintu bigasha bit- bigenda neza umunyagihugu akumva ko eh, atekaniwe placide rero namwe nk'abari muri mrc rurinzangemero mugira muti uruhara gugwaruka mubona gwifashe gute mu bintu byo gucungira umutekano ego murakoze uruhara rw'ugwaruka mu bijyanye no gucungera umutekano eh, ntiturutandukanya cyane n'abandi banyagihugu abasivili nita abasivili ahanashaka kumera nk'ushimangira yuko umutekano twese nivyo uratwega twese turarabwa n'ikibazo c'umutekano ariko si ku rugero rumwe e, abantu urwaruka ruri mu aha turiko tuvuga abasivile barafise ivyo bajejwe kandi umuvugizi w'igipolisi yabivuze hariho aho tugeza nko gutanga inkuru ikintu kitagenda neza ku mutumba kanaka mu ikaritiye gutanga inkuru ni ni itegeko ni bwirizwa utanabigize wohanwa utatanze inkuru ijyanye n'ikintu gishobora guhungabanya umutekano ugatanga inkuru ku babijejwe ababijejwe barahari turabazi ni urwego rw'igisirikare urwego rwa gipolisi urwego rw'ugendereza abo tubonye hafi tukabibamenyesha je nibaza ko uruhara mu bijyanye n'umutekano rwogarukira ngaho nk'uko n'abandi bagiye barabivuga ingorane ni turi ko turabona mu burundi ikintu jewe nkunda kwita militarisation de la société si ikintu ciza mu gihugu militarisation ati donc aho usanga umenga abantu bose abasivile ugwaruka ku mitumba mu makartier umengo bashaka kwitwara nk'aba nk'abapolisi canke abasirikare ivyo si vyiza na gatoya kuko ugwaruka rurafise ivyo gwategerezwa guhamagarirwa nk'ibikorwa vy'iterambere erega n'ubundi utariko mbe muvuze ati ugwaruka rushaka kwitwara nk'abapolisi nk'abasirikare.
muri mu migambwe itandukanye ubwo gwaruka nuruhe bakunze kuvuga imbonerakure kandi nibyo naje ndazibona naho mperereye imbonerakure zishaka kwifata nk'abasirikare si ikintu ciza kandi ni bene wacu murazi ko ataco turabazi ubwo buntu bw'ubugozi bwi- usanga buriko ugwaruka imbonerakure cyane cyane biriho mu reka gihugu.
tubibutse amajambo yakoreshejwe abo bantu umupolisi yavuze ati abo bantu bavuga ngo nabo muri sisiteme ngo abandi ngo bakorera ngo ngo mutama ngo abandi ngo bakorera ati dusabye yuko ayo mabariyeri byavuzwe ne- n'umupolisi reka ngira twobirondera twobironka ibyo ari byo byose kuri radiyo nkuru y'igihugu Amataba- ama- barafise amajwi- amajwi nawe abiri.
bajya bo bungiri nagira nta- urabizi nagira ntanga umuco Mm.
gato.
Reka duhe umuco.
Reka na- nagira ntanga umuco by'amabariyeri Eh, mu mu- mu mugambi igipolisi cafashe ubushikanje bw'umutekano wo kugwa- wo kugwanya igiturire hariho ingingo yafashwe yo kugabanya amabariyeri ko basanze hariho ama- ahari amabariyeri menshi ku mabarabara byashobora gutuma abantu bamwe bamwe abapolisi canke bajya bagitanga bashobora kuharira igiturire amabariyeri acunzwe n'abandi n'abapolisi n'amabariyeri y'igipolisi rero amabariyeri yaragabanijwe cane ku buryo amabariyeri asigaye ari make mu gihugu hari abapolisi bakorera ngaho bagira bati abo bantu ntitubazi bambaye impudu za sivile Ico- mbega ku ico bwanyu si- mwumva ivyo ico bintu umupolisi ni Mwumva inde?
ivyo bintu Uwo- uwo mupolisi akorera harya yabikubariye ninde ivyavuzwe ku radiyo y'igihugu ni nimba ari umupolisi yaravyumvise iyo radiyo.
Nawe amaradiyo mwumva mwenyene. Amaradiyo avugire mwumva mwenyene.
umupolisi uri kuravuga yakubwiye ko akorera harya hanyuma ko haje umuntu akaza aka- aka- akamukorera akazi yari gukora igipolisi urakoze gereriane barakoze nabo batumire mwari kumwe ubu nishimiye ni wowe wahisemo gukurikirana ikiyago cya politike ntorere kazoza ca studio ijambo hano ku ijwi rya amerika jerome niyonzimani murobanirwe mu banki no mu vyanyu naho ubutaha
cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
ijwi rya amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi rya amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bibiri fm ijana na kane n'ibice bitatu eh, i kigali mu rwanda ni mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu na ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mukatwumvira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri nshuti rero mwakomeje kudutega amatwi ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha birahumuje tukaba tubashimiye mwese kuba mwateze amatwi ku buhanga bw'ibyuma hari enjeniyeri tian wang wari ufatanije na saidan hamdun na fatuma karara arimasi kuri mikoro ho mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi maze rero mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika